iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese nuko kuvuga ngo turi imbere kandi hari aho ruswa ikivuga ntabwo bidushimisha kwigwizaho umutungo ngira ngo niho tugera mu bantu muri ruswa ifite amafaranga menshi uyu ni aloysia canzayire umuhuza w'abanyarwanda abo bita ombudsman avuga ku bijyanye no kurwanya ibiturire mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye dutangurira ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu rosine munezero rosine
urakoze Oriane mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho abimukira baba hano muri leta zunze ubumwe za amerika baturuka muri sudani bakoze imyiyerekano imbere y'inyubakwa y'ubuserukira sudani hano i washington aho ibyivugo byabo byavuga ku rugamba rw'abanyagihugu ba sudani hamwe n'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa perezida omar al bashir wa sudani ni mu gihe leta ya sudani yaheruka kugabanya igiciro cy'igitoro ikiduza igiciro cy'umuyagankuba kugira itore umuti w'ikibazo cy'amafaranga bandanya guta agaciro aho muri sudani muri kino gihe abanyagihugu batari bake bakaba badashobora kuronka ibya nkenerwa mu buzima duha elmardi aharanira agateka kazina muntu amenyesha ko yifatikanije n'abanyesudani agasaba ko habihinduka muri politike ya sudani kuri uyu w'imana abanyagihugu barakoze imyerekano ya mbere mu kudasohoka mu mabarabara amakarita atari make yo ku mugwa mukuru wa sudani Khartoum n'ibisagara n'ibindi bisagara bikaba byarangwamo agacerere kuva kuri uyu w'imana abanyagihugu bashika kuri mirongo ibiri bada mu bakoresha iyo myerekano baratawe mu mvuto nayo ibinyamakuru bibiri na televiziyo imwe mu zisanzwe zikorera i Khartoum bikaba byarugawe tubibutse ko perezida Bashir wa Sudani amaze imyaka mirongo ibiri n'indwi ku butegetsi akaba asanzwe akurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubera ibyaha yagirwa by'ihonyabwoko no guhohotera akateka kazina muntu mu karere ka Darfur muri Sudani Donald Trump aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika um, yatangaje kuri uyu wa kabiri ko abakoze imyerekano bakanaturira amabendera y'igihugu bakwiye ibihano nubwo sentare nkuru ivuga ko ari uburyo bwemewe bwo gushikiriza ibyiyumviro ubutumwa bwa Trump buje inyuma y'iminsi habaye imyerekano mu ishuri kaminuza riri muri leta ya Massachusetts aho abari muri iyo myerekano baturiye ibendera nk'ikimenyetso cyo kwiyamiriza itorwa rya Trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuri w'Imana abahoze ari abasirikare b'igihugu bakaba nabo nyene barakoze imyerekano yo kwiyamiriza ingingo y'abayobozi ba kaminuza ya Hampshire inyuma yaho bavugiye ko bahamagarira ibiganiro birangwamwo amahoro ku bijanye n'ibendera abenshi mu banyamerika basanzwe bubaha cyane mu myaka yahera abategetsi baragerageje guhagarika iturirwa ry'ibendera ry'igihugu yamara sentare nkuru ikaba yarashizeho urwandiko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda ruvuga ko itegeko ribuza guturira ibendera ritemewe n'ibwirizwa shingiro bivuye ko iryo tegeko rirengera irindi rivuga ku bwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro Stefan de Mistura intumwa idasanzwe y'ishiramwe mpuzamakungu ya ONU muri Syria yatangaje kuri wa kabiri ko igisagara ca Aleppo kizoba cifashe nabi cyane mu Misiri imbere iryo gabishwa de Mistura yarigize mu gihe intambara zibandanya kwiha inkumbi muri ico gisagara nayo abanyagihugu bababa ibihumbi cumi na bitandatu bakaba baratayizaho bahunga ibitero by'igisirikare cya leta nk'uko bivugwa na onu stefan o'brien ajejwe iby'imfashanyo muri onu amenyesha ko ibiriko bibera muri siriya biteye ubwoba abandi bahamagarira amakungu kugira icyo akoze ni ibihugu by'ubwongereza n'ubufaransa bisaba ko inama y'umutekano ya onu yo kwihuta gukorana bivuye ku bitero bitera byiyongera vitali churkin aserukira uburusiya muri onu yaneguye ibihugu byahamagariye inama akavuga ko ari igikorwa cyo kwiyamamaza inyubako zitari nke ziherereye ku ibarabara rigana mu gisagara ca Mosul muri Iraki ahari intambara z'urutavanako zarasambuwe na leta ya Kiislamu mu bice bimwe bimwe ahatuye abasirikare ba Iraki akaba atamuyaga nk'ubuharangwa bivuye ko insinga zo kuwutwara zaciwe abanyagihugu bakiri muri ico gisagara bamenyesha ko ubuzima bwabo bubangamiwe kandi ko bwasubiye inyuma cyane bivuye ko babayeho nk'imbohe igisirikare ca Iraki co kimenyesha ko igikorwa bariko cyo kwigizayo leta ya Kiislamu cikwega cyane bivuye ko abo bagwanyi bihusha inyuma y'abanyagihugu bigatuma abanyagihugu bagwa mu mporero bivugwa kandi ko ibiziga by'abagwa muri iyo ntambara bidaheza ngo bihambwe abaganga bamenyesha ko ku munsi ku munsi abanyagihugu bashika kuri mirongo itandatu bakomerekera muri iyo ntambara abategetsi mu gihugu cya iraki bavuga ko intambara ya mosul ishobora kumara amezi atari make abanyagihugu bo muri Cuba basezeye mu cubahiro Fidel Castro yahoze ayoboye Cuba ivyo birori vyabereye mu kibanza citiriwe Revolution ku mugwa mukuru wa Cuba Havana bitekanijwe ko kuva kuri wa gatatu umunyota wiwe utemberezwa mu gihugu cyose ivyo bikazomara iminsi itatu uwo munyota uzotera ujanwa mu buseruko bw'igihugu mu bikurikira inzira inyuranye n'inzira Castro yafashe igihe we n'abagwanyi biwe batera bagana ku mugwa mukuru Havana bava mu mitumba ya Sierra Maestra imbere yuko bafata uh, ubutegetsi mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'icenda ibirori byo gusezera Castro byatanguye ku munsi wa mbere ku mugwa mukuru wa Cuba no mu gisagara ca Santiago kiri mu buseruko bw'igihugu
urakoze Rosine ku makuru udushikirije twibutse abatwumva yuko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri i kigali naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru yo mu biyaga binini inkuru twohera ko tubibutsa niyerekeye igitero cyagizwe hirya y'ejo ku mujyanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya perezida Pierre Nkurunziza aho hakaba hari mu ijoro ryo kuwa mbere igipolisi cy'u Burundi kiremeza ko abakoze ico gitero batumwe n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda harimwo n'umusirikare w'u Rwanda Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri anasigura ko inzego z'umutekano zari zisanzwe zizi ko wiri nyamitwe arondegwa umwe mu bapolisi bacungera ubuzima bwa nyamitwe yarishwe uwundi arakomereka cyo kimwe na nyamitwe nyene twumvirize Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri i Bujumbura inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abantu bategerewe y'inyamitwe bari hagati ya batanu na cumi bamutegereye hafi yo muhiriwe muri karitsiye ya kajaga komine mutimbuzi mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca bujumbura pierre nkurikiye asigura ko abamurashe bateshejwe n'umwe mu bapolisi yari yasigaye acungereye urugo rwa nyamitwe n'abasirikare bari kw'ibarabara rikuru rya bujumbura gatumba rija muri kongo uciye ku mupaka wa uvira umuvugizi w'igipolisi aratubwira ivyahononekariye n'ibigwanisho vyakoreshejwe wiri nyamitwe yaratahutse ku rugo rwiwe mu kajaga baca baramurasa bararasa iyo modoka yari imureruye baranamukomeretsa buke buke ku kuboko abo bari kumwe nabo umupolisi umwe mu bamucungera umutekano yaciye yitaba imana hanyuma umushoferi nawe wiwe w'umupolisi nyene nawe arakomereka ku itako no ku munwa akaba ariko aravugwa barashe iyo modoka bakoresheje inkoza karashinikov baranatera na grenade zishika kuri zitatu imwe niyo yaturitse zibiri ntizaturitse mu gitondo abaje umutekano bakaba bashoboye kuzitoraho Pierre Nkurikiye yemeza ko abateguye kwica w'inyamitwe bari Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda kandi bakabana n'umusirikare w'ico gihugu numugwi sanzwe umurondera kugira umwice abajeje umutekano bari barabimenye baranafatamo bamwe hariho umusirikare umwe mutoyi yitwa Caporale Nduwimana Jean Claude yari yigeze gufatwa afatanwa na intoyi bita pistole zibiri acana anavuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu rwanda eh, harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi bose bari i kigali ko aribo batuma abo bantu kugira ngo bamugandagure uwo mbere umusirikare mutoya yafashwe eh, yari yanavuze yuko abo mu rwanda batanze amategeko ino bisheza bigashikira ku wundi musirikare w'umukoroneri yitwa dushimagize diodone batazira gangi uwo nawe nyene akaba yarafashwe ubu akaba a- aza ari mu gasho niwe rero bariya bo mu rwanda bakorana nawe ngaha mu burundi agaca ategura kongera akegeranya iyo migwi y'inkozi z'ikibi bagaheza bakaza bararondera kwica indongozi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari umusirikare yafatiwe ahitwa mu kinyinya hafi ya kajaga habereye igitero cagizwe kuri nyamitwe nabajije umuvugizi w'igipolisi ko uwo musirikare yari mu bateye canke ko ari umwikeko gusa abafatwa iyo hakozwe icaha nubwo uba umufashe ariko aragikora eh, urazi yuko abafashwe ku mvo z'amatohoza mu gifaransa bavuga ngo ni umuntu wese afise presomption d'innocence nubwo uwo mufata ariko arabikora ni ukuvuga rero ko ba- ba- bafatwa ku mvo z'amatohoza ariko abajije umutekano nta- ntawe ntawe bakunze kwihendako kuko siwe wenyene yoba yari muri kariya karere ari umusirikare kugira ngo ashafatwa nuko aba abonye uruhara aba yagize muri ivyo bintu igipolisi kimenyesha ko iyo ari inshuro ya gatatu y'inyamitwe asimba umutego w'abantu bashaka kumwaka ubuzima umuvugizi w'igipolisi asigura ko izindi nshuro zibiri abajejwe umutekano babimenye hakiri kare baziburizamwo sijyambere uburundi bwagiriza u rwanda ko rufise uruhara mu bitero bitandukanye vyakozwe ku bategetsi kuva mu mwaka uheze akarorero ka hafi ni urupfu rwa hafsa mosi umushingamateka w'uburundi mu nama nshingamateka y'ibihugu vy'umuryango wa yase yiciwe i bujumbura mu kwezi kw'indwi w'umwaka n'ibitero vyakozwe mu ntara za kayanza na cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta yavyegetse ku rwanda mbere abategetsi b'uburundi bavuga ko bafise ivyemezo ko u rwanda rwahaye ibigwanisha abana bafise imyaka iri musi ya cumi n'umunani bakanemeza ko batanze ivyo vyemezo mw'ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo kw'isi unicef eroge wuri kaneza bujumbura ijwi rya amerika iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro gishimikira ku buzima bwa minsi yose abanyagihugu babayemwo haba ku mitumba itandukanye eka no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara mugikurikirana ku ijwi rya amerika kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga
tukiri kuri iyi nkuru igisirikare cy'u rwanda cyateye ibyatsi ibyagirizo by'igihugu cy'u Burundi bivuga ko u rwanda rwoba rwihishije inyuma y'umugambi mubi washatse guhitana wili nyamitwe umuhanuzi wa perezida pierre nkurunziza umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda lieutenant colonel rené ngendahimana yabwiye ijwi rya amerika ko ari ibintu u Burundi buvuga atabimenyetso inkuru ya eric bagiriye ubusa icyo nakubwira cyo ni uko ayo makuru atariyo ayo makuru ntabwo ariyo kuko icya mbere cyo ni uko natwe twamenye yuko yaburi nyamitwe uwo nguwo yaba yageragejwe kwicwa mu ijoro ryakeye ku mu binyamakuru ko n'abandi namwese mwa eh, hanyuma rero ko babivugwa n'u Burundi ko ababaye bagiye kumwica hari aho baba bahuriye n'u Rwanda mu by'ukuri ntabwo bitangaje cyane kuko n'ibihuha kurusha kuba makuru niba hari umusirikare wo mu Rwanda bavuga ko yafashije cyangwa se ari inyuma y'ibyo bikorwa uwo muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba yavuga ati uwo musirikare yitwa runaka ibimuranga ni ibi ngibi byakorewe muri iki gihe n'iki ngiki ese agatanga ibimenyetso bifatika naho kuvuga ijambo nk'iryo ngiryo utabifitiye utabitangira ibimenyetso ahubwo mwakabaye wenda mumubaza mwebwe muti uwo musirikare w'u rwanda muvuga mwamumuzi n'abo ba- n'abo barundi baba i kigali baba bazi naho kuvuga ngo uwo bafashe babwira ibi ngibi mu by'ukuri nta numva nta komantere nabikoraho kuko kereka bavuga bati umusirikare w'u rwanda n'uyu nguyu ariko nzi neza ko ntawe ntawe bafite niyo mpamvu tuzi avuga n'izina rye kuba bavuga ko ari ku nshuro ya gatatu ibindi bitero bya mbere ba- igipolisi cyagiye kibiburizamo byo byo kandi bakagaruka ku bindi bitero byagiye bigarubwa ah, mu ntara za kayanza na cibitoke mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu Ah, kuba baguma kuvuga ko ari u rwanda ibyo byo mubifata mute murabivugaho iki ibyo ni byo natangiye nkubwira mu by'ukuri abaturanyi bacu b'urundi barashakisha uburyo bwose bwo kutwinjiza mu bibazo byabo kano mu hakoreshejwe uburyo bwose kutuduraginga muri ibyo bibazo mu buryo bwose ariko mu by'ukuri u rwanda ntaho bahuriye nabyo byaba hafi cyangwa kure kuko ibyo byose byaravuzwe yesi ariko eh, ntekereza ko kugeza uyu munsi nta kimenyetso na kimwe gifatika cyari cyagaragazwa kigaragaza urwo ruhare rw'u rwanda mwakabaye namwe rero nk'abanyamakuru mukora analysis y'iyo makuru eh, mufata your own conclusions cyangwa se mufata imyanzuro yayo kuko eh, kuvuga ibintu utabigaragariza ibimenyetso tugenda ubwo bihinduka poropaganda poropaganda rero ntabwo ari amakuru ni ni ni ni- ni poropaganda nyine ibi ko bije bikurikira umwe mu banyarwanda bigeze gufatwa bakavuga ko ari umusirikare wari mu rwego rw'iperereza ku mazina ya cyprien rucyahintare Eh, mwebwe ku ruhande rw'u rwanda mwise ko ashobora kuba yari umujura Ibi- ibi ibi byo byo ntabwo bishobora gufata indi sura ugeze neza no kugaruka kuri iyo kesi yose puriyeri kuko ntabwo byaje kugaragara ko umuntu ntahazwe muri rdf nta n'ikimenyetso cye- cy'ubusirikare wigeze baproducinga nibwo nakubwiraga So, ni- ni ibikuru ba- biba biremekananyije gusa ariko bidafite eh, bidafite ireme So, ngira ngo niba byibuka neza ntabwo bigeze bashobora kugaragaza identity y'uwo musirikare kuko nta n'uwo dufite muri kodi zacu So, ntabwo wa- wavuga ngo twafashe eric bagira ubusa ngo ube umunyarwanda ngo ni umusirikare wa rdf utari umusirikare wa rdf ngo witwe umusirikare wa rdf So, ibyo ngibyo bakwiye kwifata muri iyo context liyetona koroneri rene ngendahimana umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parsem avuga ko imiryango itagishoboye gutungwa n'uburimyi nk'uko byahora yabivugiye mu kirundo aho yari yagiye kuraba uko ikibazo cy'inzara cyifashe muri ako karere faustin ndikumana avuga ko ubukene bw'amafaranga bugaragara mu gihugu kubera uburyo bwa leta bwagabanutse icyo asaba amakungu ni ukurengera injyane ziri hagati y'abanyepolitike akagarukira ku banyagihugu bashonje leta y'u Burundi ayisaba gusubira kwihweza politiki y'uburimyi ibindi kuri iyi nkuru jean bosco ndarurinze kuri uwa mbere faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parseme rikangurira abarundi guhinduka no guhindura ingendo yariko agendera ibice by'intara ya kirundo bivugwamwo inzara uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga ko inzara igaragara mu banyagihugu mu ntara ya kirundo mu bimenyetso vyerekana inzara ko ihari nk'uko abivuga hari iduzwa ry'ibiciro ku bifungurwa ku rugero rudasanzwe hamwe n'ibifungurwa bimwe bimwe bitaboneka ku masoko faustin ndikumana avuga ko uno munsi isuka y'umunyagihugu itagishobora gutunga umuryango yonyene umwihwezo udasanzwe wa politike y'uburimyi nico uwo muhinga abona ko cozana akarusho ubu mu biharo dufise abakora mirongo itatu na batanu ku ijana y'imiryango mu Burundi badafise amasakuye barimako biragaragara ko yuko ku miryango burya buri nko ku miryango bwonyene butagishobora gukwira yu- kuko bugira gushaka kuzana ibintu ngo ku isoko no gushobora guha eh, ico bafungura mu miryango no kuyikenura ivyo byose ntibigishoboka rero ku burimyi bwo mu miryango nico gituma tuvuga tuti harakwiye politike y'igihugu yo gukoresha ivyo byangombwa byose dufise iyo myonga n'iki imitahe ikinjira kugira ivyimburwa biboneke ku masoko ubwa mbere kuko ubu biraboneka neza yuko na bike bihari baba barondeye n'abanyagihugu basigaye basanga bategereza kuja gusuma ku isoko ikindi umukuru wa paraseme avuga ko congerereje ubukene mu banyagihugu ni uburyo bwa leta bwagabanutse kubera zimwe mu mfashanyo zava hanze zitakiboneka yego izo ngwara zo hanze arashoje zikira kuko leta uburyo bwaragabanutse ubu leta nayo ishaka kuyikura mu banyagihugu abanyagihugu nabo hari ubukene ubwo bukene buca bujana n'ukuntu ari ubwo buproje bwagabanutse ata amafaranga ariko arinjira ndaguhe nk'akarorero nimba haba habaye inzara mu gihugu yaba nk'ubu bavuga bati tugira tugire politike de reboisement abanyagihugu bashaka kuza guca ingero ku biti bariko baratera bateje kandi ushobora bita- amahera bakabahereza kugira ngo umunyagihugu aca agenda uwo munsi asume mwahejeje gukora n'igikorwa giteza imbere kumbure igihugu kuko urabona iyi misozi ibwi- ibwirizwa kwambara iyo yari amaprojection nk'aya n'ama ONG n'abana inzara menshi aheza akinza amahera mu banyagihugu ku buryo abashoboye gukuruka bashobora kujana ku isoko mbwa rero amahera aja ku isoko mu banyagihugu yaragabanutse cyane naho biri uko faustin ndikumana asaba amakungu kurengera indiyane ziri hagati y'abanyepolitike bakarekura imfashanyo zo kugarukira abanyagihugu kandi twaba duteye akamo amashirahamwe mpuzamakungu amakungu ko yokwegera agafasha uburundi muri iki gihe cyane cyane abanyagihugu ko verema baragowe ikivu mu bijanye n'inzara ku buryo borengera bakaraba gufasha icyo kiremwa muntu bataravye kumbura ingorane za politike ziterwa n'abanyepolitike zikaba ziboheye inyuma zihubabaye amaboko imugongo umunyagihugu ataca azira uwo mwana muto ataca azira U- urabazi ko twa twagiye no muri ibihe mirongo itandatu ku ijana hafi y'abana mu burundi bari bafise malnutrition badafungura bikwiye ubu rero bibandanije mu bice bigera hehe ni ibintu rero biza bigatera agahinda bikababaza ku giti ciwe uburongoye parsem yashitse mu kirundo yitwaje agakemanyi kangana n'ibiro amajana abiri na mirongo itanu vy'ibifungurwa mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cyerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri bino bihe tugezemwo mu kiganiro cy'uno munsi mugenzi wacu thomas kamirindi aradusobanurira uko leta ya wisconsin yatanguye gusubiramwo ibiharuro vy'amajwi y'amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika leta za pennsylvania na michigan nazo nyene zishobora gusubiramwo iharurwa ry'amajwi thomas kamirindi
mwaramutse neza umwe mu bakandida bapiganwe mu itora ry'umukuru w'igihugu ryo ku itariki ya munani y'uku kwezi kwa cumi na kumwe madamu jill stein w'ishyaka riharanira ibidukikije niwe wasabye ko ibarura ry'amajwi risubirwamo muri izi leta eshatu intandaro ni abahanga bigenga mu birebana n'amatora n'abahanga mu by'ikoranabuhanga itora rirangiye nabo bikoreye ubushakashatsi bwabo basanga hari ibintu bidahwitse mu matora yo muri leta eshatu rero wisconsin pennsylvania na michigan perezida watowe donald trump yatsinze muri izi leta eshatu arusha hillary clinton amajwi make cyane nko muri michigan trump afite amajwi mirongo ine n'arindwi n'ibice bitandatu ku ijana naho clinton afite mirongo ine n'arindwi n'ibice bine ku ijana batandukanijwe rero n'amajwi zeru n'ibice bibiri ku ijana gusa aba bahanga basanze hari uduce tumwe na tumwe clinton aburamo amajwi ku buryo budasobanutse hari utundi duce basanze amajwi yabaruwe aruta ay'abantu nyakuri batoye bamaze kubibona bagiriye inama abayobozi b'ibikorwa byo kwiyamamaza bo kwa clinton gusaba ko ibarura ry'amajwi ryasubirwamo ariko bo banze kubikora kubera impamvu ebyiri iya mbere ni uko clinton yarangije kwemera ku mugaragaro ko yatsinzwe iya kabiri nta cyizere bafite ko gusubiramo ibarura hari icyo bizahindura mbese ko hari icyo bizabamarira nibwo rero Jill Stein we afashe icyemezo cyo kubyisabira amaze kubisaba abayobozi b'ibikorwa byo kwiyamamaza ba Clinton batangaje ko bifatanije nawe Jill Stein yabonye ijwi rimwe ku ijana gusa mu itora ry'umukuru w'igihugu ry'ejo bundi ku itariki ya munani y'uku kwezi asobanura ko atasabye gusubiramo ibarura agamije kubona amajwi y'inyongera kurwanya Trump cyangwa se gushyigikira Clinton yemeza ko nta n'umwe akunda muri bo ahubwo nk'uko abyivugira ni ukurengera ihame ry'umucyo mu matora umunyamategeko John Boniface nawe aramwunganira ati muri demokarasi nyayo ni ngombwa ko abenegihugu bigenzurira john boniface amaze imyaka irenga makumyabiri akora ubushakashatsi mu birebana n'amatora yashinze ikigo giharanira uburenganzira bwo gutora no gutorwa cyitwa national voting rights institute ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana mu bikorwa byo gusubiramo ibarura ry'amajwi muri wisconsin pennsylvania na michigan abari mu itora ry'umukuru w'igihugu bafite uburenganzira bwo koherezamo indorerezi ibarura rigomba kurangira mbere y'uko intumwa za rubanda zigomba kwemeza bwa nyuma perezida watowe zitoranywa ni ukuvuga bitarenze ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwa cumi na kabiri ese ibarura riramutse rinyuranije n'ibya mbere byagenda gute umuhanga john boniface arasubiza ati icyo gihe ziriya leta eshatu zakurikiza ibivuye mu isubiramo akongeraho ati ariko hashobora kubaho n'amakimbirane nabyo bigakururana nko mu bihumbi bibiri abahanga mu bya politiki bemeza ko amatora yabaye ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri ariyo ya mbere yabayemo amakimbirane akomeye kurusha andi matora yose yabaye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika yarangiye bidasobanutse neza ku watsinze hagati ya al gore na george w bush kubarura amajwi byasubiwemo muri leta imwe florida biratinda binyura mu nkiko birakururana birangira nyuma y'ukwezi ari urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rufunze impaka rwahagaritse ibarura ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri bityo insinzi ibi ya george w bush warushaga al gore amajwi zeru n'ibice zeru zeru icyenda ku ijana gusa muri florida iby'ibarura ry'amajwi ryatangiye gusubirwamo muri wisconsin pennsylvania na michigan nabyo ni ukubitega amaso nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
muri uku kwezi ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu cya malawi virginia palmer yaratangaje imfashanyo nshyashya ya amerika y'imiliyoni mirongo ibiri na zitatu z'amadolari agenewe gufasha abanyamalawi bakeneye imfashanyo y'ibifungugwa iyo mfashanyo ni nyinshi kuri raporo y'umugwi w'igihugu cya malawi ujejwe kwihweza abantu bakeneye gufashwa wasanze abanyamalawi imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atanu bakeneye imfashanyo y'ibifungugwa kugira bigabanye ububabare bwabo gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku miliyoni mirongo ibiri na zitatu z'amadolari imiliyoni cumi n'umunani azokoreshwa mu gufasha mu gutorera inyishu ikibazo cy'ibifungurwa bikenewe hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihe miliyoni zitanu z'amadolari azokoreshwa mu kugura ibifungurwa bikenewe ku bantu bafise indwara ya sida bariko bafata imiti ipfupfahaza iyo ndwara muri iki gihe leta ya amerika yarategekanije kandi imiliyoni cumi na zibiri z'amadolari yari agenewe imbere yaho gufasha mu iterambere ry'uburimyi n'imigambi gufasha guhangana n'inkurikizi zihindagurika ry'ibihe iyo yari imigambi yo mu gihe kirekire kiri imbere muri iki gihe ikaba yategekanijwe gukoreshwa mu kwishyura ku bibazo bikomeye byerekeye ibifungurwa mu gihugu cya malawi muri iki gihe imfashanyo nshyashya yahawe igihugu cya malawi izotuma imfashanyo muri rusange ya amerika yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku byerekeye ibifungurwa ishika hafi y'imiliyoni ijana na cumi n'umunani z'amadolari ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu cya malawi virginia palmer yongeye avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gukorana na leta ya malawi kugira bitorere inyishu ikibazo cy'ibifungurwa ambasaderi palmer avuga ko leta ya amerika ibandanya kwifatanya n'abanyamalawi mu gihe bakeneye gufashwa yamara avuga ko imigambi myiza ikenewe cyane kugira abarimyi b'abanyamalawi bashobore gukomeza umwimbu wabo no gutuma igihugu cya malawi gihindura igisata cyayo cy'uburimyi kugira kireke kubandanya kugeramigwa ahubwo kibe isoko ry'iterambere
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aha ni naho duherereje ibiganiro twabateguriye byo kuri ino saha tubone akandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na rosine munezero ndabifurije umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.